Iyi mubandanya kumviriza ni radiyo ijwi ry'Amerika isamiranira ngaha i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi ku munsi wa kabiri mu Bujumbura i Burundi uyu ni umwanya w'amakuru twabateguriye mukaba muri kumwe nanje Aloise Bigirimana ariko imbere y'uko tubashikiriza amakuru reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri afurika igisirikare ca tunisiya kimenyesha ko ejo ku munsi wa mbere akagwi k'intagondwa z'abayisilamiste bishe abasirikare babiri b'abanyatunisiya bariko bararondera umu bariko bararondera umwungere yungu- yanyurujwe mu ntara y'uburengero hafi y'urubibe tunisiya gihana n'igihugu ca algeria Belhassan Ouelslate avugira igisirikare ca Tunisia amenyesha ko abasirikare bane ba- bakomeretse muri urwo ruhigi rwabereye ku musozi witwa Samana igisirikare ntikirashobora kumenya akagwi k'intagondwa kagavye ico gitero abagwanyi bo mu muhari wa leta ya Islamiste baremeye ko aribo bagavye ibitero bibiri ko bake ku bakerarugendo muri uyu mwaka ibitero vyahitanye abantu bashika mirongo itanu n'icenda abo bantu bakaba bari abo bakerarugendo mu gihugu ca kongo iharanira demokarasi ya kongo umugwi wa oni uri kugarukana amahoro muri leta iharanira demokarasi ya kongo umenyesha ko uriko urihweza ko wosubira gukorera hamwe n'igisirikare ca leta ya kongo mu rugamba rwo kurwanya umuhari FDLR aho ni mu gihe hitezwe ko umukuru mushasha arongoye izo nteko za ONU ashika muri ico gihugu mu minsi iri imbere mwomenya kandi ko izo nteko za ONU mu kwezi kwa kabiri zahagaritse ivy'imfatakibanza ibikorwa vya gisirikare zakorana n'igisirikare ca leta ya Kongo igihe bagirije eh, igihe mwomenya ko izo nteko za ONU mu mbabarire mu kwezi kwa kabiri zahagaritse ivy'imfatakibanza ibikorwa vya gisirikare zakorana n'igisirikare ca leta ya Kongo igihe bagirije abasirikare b'amapete ya generale ba Kongo kugira uruhara mu guhohotera agateka kazina muntu muri Guinea Conakry abakandida bo mu ruhande rw'imigambwe itavuga rumwe na leta bitoje mu kibanza c'umukuru w'igihugu basaba ko amatora y'umukuru w'igihugu yo kuri w'Imana yofutwa kuko ngo yateguwe ku buryo buha amahigwe perezida Alpha Conde ari ku butegetsi ivyo babivugiye mu nama ku bamenyeshamakuru bagirishije ejo ku munsi wa mbere abo bakandida bashika indwi bamenyesha ko habaye utunenge mu gihe c'amatora harimwo gutanga utwo tunenge hakaba harimwo gutanga ibiharuro vyavuye mu matora bitari vyo kwiba amajwi gutera ubwoba no gufunga abantu Selu Daleine Diallo yahoze ari umushikiranganji wa mbere yaratangaje ko atazokwemera ibizova muri ayo matora ivyo iyo migambo itavuga n'uri ku butegetsi ariko nta mugwi wigenga uravyemeza ariko hari uwuserukira igihugu co mu mahanga ativuze izina yemeye ko habaye utuntu twagiye turagorana mu itunganywa ry'ayo matora Ban Ki-moon umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU atera intege abarongoye imigambwe ya politike muri Guinea Conakry kugira inyifato idahungabanya amahoro kandi birinde imvugo yose ishobora kugira ico gihugu gushira ico gihugu mu ruhagarara perezida konde afise amahirwe yo gutsinda amatora ariko birashobora ko birashoboka ko ibiharuro bishobora kwegerana ku buryo hashobora kuba igice ca kabiri c'amatora Abasirikare ba Syria ejo ku munsi wa mbere barateye intambwe mu ntambara bafashijwe n'ibitero vy'indege z'Uburusiya. Mu ntambara zikomeye zimaze indwi ziba, abasirikare ba Syria bagwaniye mu gace gakomeye kahitwa Hama karimwo abarobere ba- bagwanye. Igisirikare ca Syria kimenyesha ko cigaruriye ako gace ariko ayandi makuru avuga ko abarobere basubije inyuma ico gitero. hagati aho abasirikare mvamakungu barongowe na leta zunze ubumwe za amerika barabandanije ejo kuwa mbere kugaba ibitero ku muhari wa leta ya islamiste aho basambuye ibigo bibiri uwo muhari ugiriramwo imyimenyerezo ya gisirikare baragavye kandi ibitero cumi n'umunani muri iraq inama y'uburayi ejo ku munsi wa mbere yasavye uburusiya guhagarika badatevye ibitero vyose bagira muri siriya biga- bidatumbereye umuhari wa leta ya islamiste canke iyindi migwi y'iterabwoba izwi n'ishirahamwe mpuzamakungu onu mu gihugu ca nigeria abagwanyi b'umuhari wa boko haram basabwa kwishikana kuri leta ya nigeria bidatevye igisirikare ca nigeria cabwiye abagwanyi ba boko haram gushira amaboko hejuru bitabaye uko bakibonerako igisirikare ca nigeria kuwa gatandatu cahamagariye abagwanyi ba boko haram kwishikana kuko kivuga ko ivyabo vyarangiye umuvugizi w'igisirikare ca nigeria colonel sani Kuka- kukasheka usmani yavuze ko ingabo z'igihugu zizi ahantu hose abagwanyi ba boko haramu binyegeje n'ikambi barimwo igisirikare kiburiye Boko- kiburiye kiburiye boko harame mu gihe bombe zibiri zaturikiye icarimwe zigahitana abantu icenda abandi bantu mirongo ibiri n'icenda barakomereka ivyo bitero vyabereye mu majaruguru ya kamerune abayobozi bo mu karere n'abashinzwe umutekano baho bamaganye ivyo bitero ku mutwe wa boko haramu amakuru twabateguriye muri aka kanya n'aho agarukiye mubandanye mwumviriza ibiganiro vya radiyo ijwi rya amerika hanyuma mu buhinga bw'ivyuma byatugoye gatoya tukaba tubasabye yuko mwotubabarira ibiganiro twateguye ntibyashoboye gutunganywa nk'uko twabibateguriye nuko mubandanye mwumviriza radiyo ijwi rya amerika turasubira mu mwanya uri imbere radiyo ijwi rya amerika muratubabarira ubuhinga bw'ivyuma vyatugoye ubu naho tugira tubashikirize amakuru twabateguriye mu vyuma biriko bisa n'ibimeze neza muratubabarira hanyuma mugire ibiganiro vyiza uburenganzira yemererwa n'amategeko bwo kwiregura no kunganirwa yavuze ko urukiko rufashe icyemezo haburanye uruhande rumwe urundi nta bwunganizi imvano yo guca amafaranga uwunganira Leo Mugesera ahanini ishingiye ku mishyikirano isaba amafaranga minisiteri y'ubutabera abari ku ruhande rw'uregwa baravuga ko batangiye imishyikirano mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri na n'ubu ntacyo barabona ni imishyikirano urukiko rwatesheje agaciro nyuma y'impaka hagati y'abiregura na minisiteri y'ubutabera ruvuga ko ntaho rwahera rwemeza ko ihari ibaruwa yo ku itariki cy'umunani z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka ijwi rya amerika ifiteho kopi igaragaza ko metre jean felix rudakemwa yandikiye urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko amenyesha abandi bireba asaba ko bamufasha gukurikirana ibibazo by'amafaranga muri minisiteri y'ubutabera nk'uko yabibwiye umucamanza ugaheruka mu rukiko metre rudakimwa wunganira leo mugesera yasubiye guhamiriza ijwi rya amerika ko igihe cyose minisiteri y'ubutabera itaramuha amafaranga yakoreye mu myaka itatu ishize atazongera kuburana nakirere ko nerekanye ko amafaranga ye ntabwo bishobora kuzafatwa nk'uburyo n'ubundi bwo gukomeza gutinza urubanza nk'uko urukiko rubivuga n'ubushinjacyaha yari gutinza urubanza gute none se bavoka barabuze ahubwo badeborutse nyine situwasiyo ntaza nkaburana situwasiyo ibaye karere yari gutinza urubanza ahubwo mbona nyine utaregera ikibazo wari utsinze urubanza kwitwaza ngo mu mafaranga ya leta ntiyabona uko asohoka ntabwo rero igihe bitarakemuka nta kintu nakora metre anita mugena umuyobozi w'agateganyo w'urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko yabwiye ijwi rya amerika ko ibaruwa ya metre jean felix rudakemwa bayibonye mu mpera z'icyumweru gishize ariko kubera izindi nshingano batarayisuzumana ubushishozi metre mugena avuga ko bagiye kubanza gusuzuma ibaruwa y'uyu munyamategeko bakareba niba koko ubuvugizi asaba bukwiye ikibazo cy'amafaranga y'abunganira abandi mu nkiko cyane ku manza za jenoside zaturutse hanze gikomeje kuzamura ukutavugwaho rumwe hagati ya minisiteri y'ubutabera n'abunganizi mu nkiko ikiguzi cy'abavoka mu nkiko kuri izi manza kiri kuri miliyoni cumi n'eshanu z'amafaranga y'u rwanda kuva urubanza rutangiye kugeza rurangiye hatitawe ku banyamategeko baruburanamo ku manza zisanzweho n'ibihumbi hagati ya magana atatu na magana ane by'amafaranga y'u rwanda iburanisha rizakomeza ku itariki ya cumi na kane z'uku kwezi kwa cumi uyu mwaka akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
tunyaruke noneho mu burundi mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere humvikanye amasasu n'amagrenade mu makaritsiye atandukanye y'umujyi wa bujumbura hatoraguwe n'imirambo mu gipolisi bavuga ko ari agatsiko k'abagizi ba nabi amaperereza arimo gukorwa umupolisi umwe niwe wakomerekejwe na grenade n'amasasu byatewe ku musaga mu ijoro ryo ku cyumweru mu cy'ibitoki hakomeretse n'umusivili umwe ni inkuru mugezwaho na tabita mukamusoni mu ijoro ryo kuri uyu w'imana ahatari hake na cyane cyane mu makaritsiye yabereyemo imyiyerekano harumvikanye amasasu n'amagrenade mu gipolisi bavuga ko ari abagizi ba nabi bateye isaa sitandatu z'ijoro ku musaga ni mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura humvikanye amasasu n'amagrenade mu gipolisi baremeza ayo makuru bakavuga ko ari grenade zitatu zatewe n'abagizi ba nabi n'amasasu yarashwe hanyuma abasirikare n'abapolisi baca barasubiza mu ntumbero yo kwivuna abo bagizi ba nabi bateye ikinindiro cy'aba polisi cyo kuri zone ya Musaga umupolisi umwe ngo niwe yakomeretse buke buke ku kuboko aho urusasu rwamuciyeko no ku kuguru aho amayekara ya grenade yamufashe nk'uko umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabitubwiye uwo mugwi wateye ikirindiro c'abapolisi washatse kumenya uwo ari wo ariko ngo amatoza ariko arabandanya haciye hafatwa abantu bagera ku munani ku mvu z'amatohoza bagizwe n'urwaruka rwo ngaho nyine ku musaga ahandi humvikanye amasasu n'amagrenade ni muri zone ya cibitoke ku ibarabara rya kanyoni hafi y'akabare kitwa 5sur5 kadandarizwamo urwagwa aho naho hatewe isaha imwe n'iminota mirongo itatu z'ijoro harumvikanye amasasu harategwa n'amagrenade abiri nkurikiye avugira igipolisi c'uburundi yamenyesheje ko ari abasuma bari baje kwiba muri ako kabare umuntu umwe umwe w'umusivile yarakomeretse muri zone ya gihosha naho hatowe ikiziga c'umuntu w'umugabo atagahuzu yari yambaye uwo muntu vyaboneka ko yishwe anizwe ariko nawe urashobora kumumenya nk'uko mu gipolisi bavyemeza ikindi kiziga catowe mu kuzi nyabagere kuri w'imana ico kiziga cari camaze kononekara ku buryo ata muntu yari gushobora kumenya uwo muntu yishwe uwo ari we ikindi umuvugizi w'igipolisi yabwiye abamenyeshamakuru ni uko ngo hari imyambaro ibiri ya gisirikare ishati zibiri z'igipolisi hamwe n'amasasu mirongo ine y'inkoho yo mu bwoko bwa far byatowe mu kinindo hanze hafi y'ikiyaga tanganyika ibyo pierre nkurikiye yavyishuye atemeye ko tumufata amajwi ni nyuma y'aho umushikiranganji w'umutekano alain guillaume bunyoni yari amaze kubwira abamenyeshamakuru ko umutekano wifashe neza muri rusangi mu gihugu cose ariko umushikiranganji alain guillaume bunyoni avuga ko mu duce tumwe tumwe tw'igisagara ca bujumbura hacibonekeza rimwe na rimwe abagizi ba nabi bitwaje ibigwanisho ubushikiranganji burababajwe n'ubwicanyi bwateguwe buza buraba bufatiye cyane cyane ku kwihorahorana ku matati y'amatongo n'izindi mvo zitandukanye ubwo bwicanyi bukorwa cyane cyane hakoreshejwe ibirwanisho bikiri mu minwe y'abanyagihugu batabifitiye uruhusha umushikiranganji w'umutekano yaciye amenyesha icegeranyo ku bijanye n'umutekano ubwo bushikiranganji bwashitse ko muri aya mezi atatu aheze ibitero byabaye mu makomine ya kabarore na bukinanyana biturutse mu gihugu kibanyi cy'u rwanda ugushaka guhungabanya amatora ariko inzego zijejwe umutekano zikamerera amagabo itorwa ry'ibirwanisho bicira umuriro by'ubwoko butandukanye be n'ifatwa ry'inkozi z'ikibi zari zinjiye mu gihugu itorwa ry'ibiziga cyane cyane mu bice bimwe bimwe by'igisagara cya bujumbura kubandanya gutera amagrenade mu duce tumwe tumwe na cyane cyane mu gisagara cya bujumbura aho inkozi z'ikibi zitanguye mbere gukoresha uburyo bw'abihevye akarorero kakaba ari ak'inkozi y'ikibi yiturikije ku bapolisi ifise grenade zibiri zuguruye kumutakura no muri kibitoke umushikiranganji w'umutekano alain guillaume bunyoni ntiyahaye akanya abamenyeshamakuru ngo bamubaze ibibazo bitandukanye bari bafise ku bijanye n'umutekano na cane cane no ku bijanye n'ivyo wenyene yari amaze gushikiriza i bujumbura tabita mukamusoni ijwi rya amerika tuve mu burundi tugaruke hinaha muri leta zunze ubumwe za amerika abarundikazi abagore n'abakobwa bahuriye mu cyo bise urunani ruharanira amahoro n'umutekano ejo kuwa mbere bakoze urugendo rw'amahoro rwabagejeje imbere ya perezidanse y'amerika karine kaneza umwe mu bayobozi b'urwo runani yavuganye na mugenzi wacu alphonse ndayikengurukiye amubwira intego y'urwo rugendo intumbero ya mbere y'iyi ngitatanya yari yuko duhura tukifatanishiza n'abarundi n'abarundikazi bariko baricwa i burundi abariko barabura ab'iwabo abariko barahamba berekeye ko naho tudashobora kugandara tutari burundi aho turi uwusenga ariko arabasengera uwubabaye ari kumwe n'uyundi ariko aramufasha uwo mubabaro icyo twashaka gushika icyo twashaka gusaba twashaka gusaba yuko cyane cyane ibimaze kuvugwa ku burundi twebwe abapasoni n'abashingantahe bifatanishije hamwe natwe ibimaze kuvugwa bibemo bikogwe icya mbere kinini ni uko hamaze kuba resolisiyo nyinshi muri nations unies yerekeye itegeko ryo gukingira ubuzima bw'abanyagihugu iryo tegeko nirishigwe mu ngiro ntihabe ingabo zo hanze nziza zihagarikira abanyagihugu abari burundi turasaba yuko icya kabiri turasaba yuko haba bifasha igaruka ry'abanyepolitike batavuga batavuga rumwe na perezida nkurunziza turasaba yuko haba ibiganiro byo kugarukana amahoro ibiganiro kandi bidafatiye ku kintu na kimwe atakondisiyo n'imwe ica kukorana i burundi icyanyuma rero twashaka gusaba ni uko haba umuguzi gutohoza amabari karakorerwa i burundi akaba ari ibyo mwebwe ko uyu munsi mwagize urwo rugendo mubona icyo mwarondera mwashoboye kugishikako igikuru cya mbere ni uko twahuye icya kabiri cyari yuko abari ngaho abatubonye abatwumvise bumva icyo abakenyezi abapfasoni n'abigeme b'i burundi bari burundi n'abatari burundi n'abari hanze ko dufise aho duhagarika icyo duhagarika kandi dufise mesaje imwe icyo cyari ikintu gikomeye kandi iyo mesaje iyo iyo mesaje ntaho itandukanye n'ibimaze amezi bivugwa mugari ni mesaje kuko turasaba yuko itasiga itaba akasigara cyicaro ibandanye ivugwa isemererwa gushika aho umurundi ahari hose azobona yuko habonetse inyishu ngaha washington dc twashoboye guhura imbere ya maison blanche ahandi umurundi wese ahari yambaye ibyirabura i burundi bambaye ibyirabura uno munsi hari ahari umurundi rero ahari hose mu bihugu mu bice byose byo ku isi yose abari buraya eh, abari i burundi abari muri afurika bose bari bambaye ibyirabura uno munsi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ijwi ry'amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika zirateganya guha igihugu cya malawi inkunga ya miliyoni hafi cumi na zitandatu z'amadolari mu buryo bw'ibiribwa n'ibifungurwa kugira ngo ifashe abaturage bagera hafi kuri miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana inani bugarijwe n'ikibazo cy'inzara no kubura ibiribwa amakuru y'iyo nkunga aherutse gutangazwa na ambasaderi Virginie Palmer uhagarariye leta zunze ubumwe za amerika muri malawi ibi amerika ibikoze nyuma y'uko malawi isabiye amahanga n'abaterankunga kuyigoboka muri ibi bihe yugarijwe n'ikibazo cyo kubura ibiribwa nyuma y'ibihe bibi by'izuba n'iki bikomeye byabangamiye umusaruro w'abahinzi icyo gihugu kivuga ko abaturage bagera hafi kuri miliyoni eshatu bazakenera inkunga y'ibiribwa hagati y'uku kwezi kwa cumi kugera mu kwezi kwa gatatu k'umwaka utaha iyo nkunga ya leta zunze ubumwe za amerika izashyikirizwa ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa pam ari naryo rizatanga ibyo biribwa ku banyamalawi bugarijwe n'inzara biteganyijwe ko iyo nkunga izatangira kugera muri malawi muri uku kwezi kwa cumi guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri leta zunze ubumwe za amerika zibinyujije mu kigo cyayo gishinzwe iterambere mpuzamahanga usaid zimaze gutanga inkunga y'ibiribwa ingana na miliyoni mirongo itanu n'eshanu z'amadolari ambasaderi Virginie Palmer yatangaje ko leta zunze ubumwe za amerika zitazigera zihwema kugoboka malawi igihe cyose icyo gihugu kizaba cyugarijwe n'ibibazo bishingiye ku buhinzi
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika muracyari kumwe na radiyo ijwi ry'amerika yivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda aroyizi bigirimana agiye kubagezaho incamake y'amakuru
amakuru twabashikirije mu gisirikare cya tunisiya kimenyesha ko ejo kuwa mbere akagwi k'intagondwa b'abayisilamiste bishe abasirikare babiri b'abanyatunisiya bariko bararondera umwungere yanyurujwe mu ntara y'uburengero hafi y'urubibe tunisiya gihana na algeria igisirikare ntikirashobora kumenya akagwi k'intagondwa kagavye ico gitero umugwi wawo ni uri kugarukana amahoro muri leta yaranira demokarasi ya kongo umenyesha ko uri kurihweza ko wosubira gukorera hamwe n'igisirikare cya leta iharanira demokarasi ya kongo mu rugamba rwo kurwanya umuhari fdrr mwamenya ko izo nteko za oni mu kwezi kwa kabiri ariho zahagaritse iby'imfatakibanza ibikorwa bya gisirikare zakorana n'igisirikare cya leta ya kongo igihe bagirije abasirikare b'amapeti ya generale ba kongo kugira uruhara mu guhotera agateka kazina muntu muri Guinea Conakry abakandida bo ku ruhande rw'imigambwe itavuga rumwe na leta bitoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu basaba ko amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi w'Imana yofutwa kuko ngo yateguwe ku buryo buha amahirwe perezida Alpha Conde ari ku butegetsi kuguma kuri bwo abo bakandida bashikindwe bamenyesha ko habaye utunenge mu gihe cy'amatora harimwo gutanga ibiharuro byavuye mu matora bitari byo kwiba amajwi no gutera ubwoba ndetse no gufunga abantu mu burusiya abasirikare ba siriya ejo kuwa mbere barateye intambwe mu ntambara bafashijwe n'ibitero by'indege z'uburusiya mu ntambara zakomeye zimaze indwi ziba abasirikare ba siriya bagwaniye mu gace gakomeye kahitwa hama karimwo abaroberi bagwanya leta igisirikare cya siriya kimenyesha ko kigaruriye ako gace ariko ayandi makuru avuga ko abaroberi basubije inyuma icyo gitero muri nigeria abagwanyi b'umuhari wa boko haramu basabwa basabwa kwishikana kuri leta ya nigeria vuba bwangu igisirikare cya nigeria cyabwiye abo bagwanyi ba boko haramu gushyira amaboko hejuru bitabaye uko ngo bakibonera ko igisirikare cya nigeria ca nigeria kuwa gatandatu cahamagariye abagwanyi ba boko haramu kwishikana kivuga ko vyabarangiriye umuvugizi w'igisirikare ca nigeria colonel sani kukasheka usman yavuze ko ingabo z'igihugu ziza ahantu hose abagwanyi ba boko haramu binyegeje n'inkambi barimo igisirikare kiburiye boko haramu mu gihe ibombe zibiri zaturikiye icarimwe zigahitana abantu icenda
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ni aha bihumurije mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye kuba mwakomeje gukurikira ibiganiro byacu kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mbifurije mwese amahoro y'imana mugire ibihe byiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
ubu naho nk'uko mubimenyereye ni wa mwanya kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri isanga mu kiganiro cy'umunsi turavuga ku ruhara rw'abafasoni mu kugarukana umutekano uruhara rw'abafasoni mu kugarukana amahoro n'umutekano sagaseseshwa rumuri abafasoni nibo bavyeyi urwaruka usanga kenshi na kenshi bakoreshwa n'abanyapolitike abafasoni n'abatandukanye b'abantu bafise uruhara mu kugarukana amahoro canke kuyahungabanya abafasoni rero barashobora gutanga impanuro zikomeye mu ntumbero yo kugarukana amahoro n'umutekano mu kiringo c'imisi ibiri ishirahamwe mpuzamakungu uyu munsi ririko riratera kamo abafasoni aho bari hose kw'isi ngo bakoreshe uburyo bwo guhanahana amakuru mu buryo buvunaguye mu majambo make bita twitter kugira ngo batange ivyiyumviro vyabo hamwe n'impanuro vyerekeye intererano yabo mu kugarukana umutekano no gutsimbataza amahoro turateye akamu rero abafasoni ngo bakoreshe inimero yacu ya whatsapp ikurikira kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe kugira ngo ba mu majambo make baduhe intererano yabo y'ukuntu amahoro yogaruka mu Burundi uyu munsi kandi turafise akanyamuneza ko kubamenyesha ko tu- twatumiye abafasoni bafise uruhara rukomeye cyane rwose mu bibazo byose byerekeye abafasoni Eh, turi kumwe na madame Catherine Mabobori mwiriwe neza madame Catherine
mwiriwe neza murakomeye
yego turakomeye n'ukuri Eh, ino mu burundi dusigaye tuvuga ati ubu nyene muri ino saha turakomeye kuko ntubu zikumbure mu saha za gukurikira ingene bigenda ariko novuga ko muri uno mwanya dukomeye yego mbere ni byiza cyane rwose turi kumwe kandi na madame aline ndenzako ah, we wakaba ari i londres nawe nyine arafite uruhara ruhambaye cyane rwose mu bibazo byose byerekeye abafasoni mwiyo neza aline Mwiriwe Federike n'amahoro neza Eh, murakomeye yego ego n'amahoro Eh, turacariniye kandi undi mufasoni twatumiye christine niteyeka ariko ntaraboneka mu kanya turacamurondera tu ahabonekera turaza kumushira mu kiganiro nawe nyene Eh, nkuko twabivuze rero uruhara rwa fasoni ni uruhara ruhambaye cyane rwose madame Catherine Maboburi na madame Aline Ndenzako eh, biramaze kwibonekeza ko abafasoni bafise uruhara ruhambaye cyane rwose mu kugarukana amahoro Eh, ariko mu Burundi muri iki gihe hariho ibibazo bihambaye cyane rwose mu biganiro byose twagize abantu baravuga ko abarundi bakwiye gushira inyungu zabo imbere kurusha uko bashira inyungu eh, i- bakwiye gushira inyungu z'igihugu n'abanyagihugu imbere inyungu zabo za politike eka baravuga kandi ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kubwirana ukuri eka umwete eka gukunda igihugu ivyo n'ibibazo byose rero tuhava tugaruka ko muri aka kanya dutanguriye kuri we mu fasoni Catherine Mabobo uri kuvyerekeye uruhara mwogira uyu munsi amasaha mu masaha ari imbere eh, yo kwandika kuri twitter ibintu mwifuza kwa fasoni burangura muducire ku mayange ndazi ko ubwo ruhara muhava murugira uyu munsi ikintu mwifuza mwoshikiriza cotuma eka iciyumviro cotuma amahoro mu burundi agaruka agatsimbatara n'ikihe muhava mushikiriza
jewe uko ndabibona ni uko kugira amahoro ashobore gutsimbatara mu burundi eh, ni uko umwe umwe wese yitwararika amahoro y'uwundi kuko mu gihe utitwararitse amahoro y'uwundi nawe ntaheza ngo agaruke ngo yitwararike ayi- a- a- a- ayiwawe Eh, mu majambo maka rero nibaza yuko mu kugira urondere ineza canke eh, i- i- inabi y- y'umuntu ni ukwishira mu kibanza ciwe ukishira mu kibanza c'ukungene ababara canke ukishira mu kibanza c'ukungene yonezerwa mu gihe umugiriye neza canke umugiriye nabi Eh, jewe nibaza rero ko o, arivyo twese duhamagariwe yaba umunyagihugu asanzwe canke umuntu ari eh, muri muri politike canke umuntu ajejwe gucungera umutekano canke umunyagihugu asanzwe eh, kuko o, uko tubibona ubu uyi nuko tubona umenga hariho abafise inguvu nyinshi cyane bavuga ati twebwe turakoresha inguvu eh, kugira dutsimbataze amahoro n'umutekano abandi nabo bakavuga bati eh, reka dukore natwe uko dushoboye kose kugira twirwanirire ko twirwanirire Eh, ibyo rero ugasita usanga rero ni ibintu ataho bishikana kuko ntimu- mu gihe muda- mudahurije hamwe kugira mura- mu- ayo mahoro muyabone kumwe eh, amahera- amahoro ntaheza ngo atsimbatare haba abo muvuzi baba bakoresha inguvu haba abo bavuga ko nabo bakwiye gukora ibyo bashoboye byose kugira ngo bigwanire ca kibazo mushikirije cotuma inyishu ziboneka zo kwishira mu kibanza c'uwundi madame Catherine nti baba abo bantu bose iyo mirwi yose ntibikurikije ico ciyumviro Mu- mu bisanzwe ibi- hano mu burundi biragoye kuvuga ngo umugwi kanake cyangwa umugwi kanaka kuko ibyo tubona eh, i- ingorane ziriko ziraba mu burundi ni ingorane ahanini ziva kuri politike Eh, mu gihe rero ingorane zavuye kuri politike n'umuti mu bisanzwe utegeza kuba uwa politike nicyo gituma eh, umuntu ategereza kurondera umuzi w'izo ngorane hanyuma rero i- abantu bakabyicarira abateye izo ngorane canke nabo abafise uruhara kanaka canke kanaka bakaja hamwe bakavyicarira hanyuma rero kumbure na ba bandi babakurikira bose kuko burabona muri politike abantu baba bafise aho bahengamiye canke baba bafise aho bakuri- abo bakurikira muri ico gihe iyo abantu ba- aba- aba- aba- aba- aba- abari ku mu- ku mutwe w'iyo migwi iyo bagiye hamwe bagatora inyishu n'abandi bose baca baheza bakoroherwa kuko za nyishu ziraheza ki- zigakwira ba bandi bose bari inyuma yabo Eh, madame Aline ndenza ko ikibazo ba- bashikirije n'ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kwishira mu kibanza c'uwundi muntu muri uko bigenda kose muri iki gihe bariko baratera kamo reka umunyamanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ah, ariko aratera kamo abafasoni aho bari ku isi hose ngo bandike amajambo make cyane rwose ikintu bipfuza ikintu boshikiriza iciyumviro mu vyerekeye ukugarukana amahoro no gutsimbataza umutekano ikintu mwebwe mwibaza ko mwokwandika nk'uyu munsi aho amasaha agirira niki Eh, murakoze ikintu ikintu gikuru je nibaza no cyo kuvuga nuko eh, nti- ntawe ushobora gutwara ku nguvu Uha- u- uzanye inguvu uhamagara inguvu ukoresheje ama- ni ukwicara uwufise ico avuga n'uwufise ico ashaka kuzanira igihugu akicara akakivuga ibyo tubona muri ino minsi ntawe twumva ntitubumva bari kubavuga ngo turiko turondera guteza imbere igihugu umwe umwe wese avuga a- yivugira kuko ashaka ku umenya no gusumira inda gusa igikomeye rero kugira turonke amahoro ni ukwicara hamwe abantu bakiyumvira hamwe ico bashaka kugira duteze imbere igihugu mugabo uno munsi aho bigeze mu burundi niba turiko tuvuga uburundi biragoye kugira umuntu yicare avugane bicarane bariko bari- bariciranira abantu Iki- iki- ikizotuma twicara abazoza bavuga ati ni hagarika ibi byose iby'ingufu bibanze biveho ibyiyumviro abantu batahe baduhe umwanya wo gukorera igihugu abantu bariho barifuza gukorera igihugu abafise ibyiyumviro byo guteza imbere y'igihugu tubumve uno munsi nta buryo buhari bwo kumva abafise ibyiyumviro byiza byo guteza imbere igihugu ivyo vyiyumviro kenshi aline bishikirizwa mu gihe cyo kwiyamamaza ariko murazi ko ah, imigambwe itari mike itashoboye kwiyamamaza ika itashimye kugira uruhara muri ayo matora canke yabuze ukuntu uburyo yabuze uburenganzira canke uburyo ivyo n'ibibazo umuntu ashobora gutohoza ivyo vyiyumviro vyoboneka gute madame aline
nk'uko bivuze bishobora kubona ibyiyumviro tuzobyumva ari uko icyo kibanza cyo kwiyamamaza cyabonetse amatora yose ashobora kuba atawashoboye gushikiriza ibyiyumviro byiwe afise aba ari amatora yo baba bibye amatora abantu kuko nta- ntibaduhaye umwanya wo kumviriza abafise ibyiyumviro byose duteze imbere ngo tuheze ducagure muri ibyo byiyumviro uno munsi kugira ayo mahoro agaruke ni ugusubira bakaduha icyo kibanza tukumva bifuza guteza imbere igihugu umwe umwe wese agatora uwo yi- uburyo yumvise bumunezereje akaba ari bwatora abo ba- bapolitisya nabo nabo babyemere yuko twakurikiranye inzira y'uwo twatoye ari uko tugiye guteza imbere igihugu cacu kimwe mu bibazo bihambaye madame Catherine Mabobori abarundi bagarutse ko mu biganiro byose twagize eh, ni ikibazo cyo kutabwirana ukuri ico ni ikibazo mubona ko muhava mushikiriza muri ivyo mu ruhara muhava mugira mu gutuma ubutumwa ashirahamwe mpuzamakungu ne- ba- asanzwe akorera muri icyo gisata cyo guharanira amahoro eh, yavuze ati abantu bose ku isi kandi si akamo gahamagariwe aba- aba- abarundi kazi bonyene eh, ni akamo gahamagariwe aba- aba- abakenyezi bose ku isi eh, badusabye ngo tugire tweet for peace hanyuma rero urumva twebwe nk'abarundi kazi twabonye iyo mi- iyo mesaje eh, twarahanahanye inkuru kugira ngo uwumva afise iciyumviro wese agerageze kuri eh, eh, kugishyira aho batwe- batweretse ni kuri hashtag president means cyangwa hashtag president at 15 ni ukuvuga yuko hariho eh, eh, ya ngingo y'i- ya cumi na gatatu na mirongo ibiri na gatanu eh, twita resolution 1325 uno munsi iguye gukwiza imyaka cumi n'itanu Eh, ni ukuvuga ko ari ingingo ya oni eh, i- ivuga ibijyanye n'uruhara rw'umukenyezi mu guharanira amahoro n'umutekano iyo ngingo rero ngaha bu- bu- burundi turayikorera ko nk'uko no mu bindi bihugu rero bayi- bayikorera ko nicyo gituma rero twasabye yuko abarundi kazi bose babishoboye bashobora ku- gutwita ku- kurungika mesaje kuri twit kugira bu- ba- bavuge ikiri ku mutima eh, kijyanye cyane cyane n'ibi bihe turimo Eh, turasubiye rero gutera akamo abakenyezi bose b'abarundi kazi bashoboye kugira gukoresha ubwo buryo oh, buharawe bwo guhanahana inkuru kugira ngo babi- babi- babikore hariho n'ikindi eh, twebwe abarundi kazi twari twasabye yuko twambara umwambaro wirabura kugira ngo twifatanye n'abo basi urabona n'igihe mwa- mwa- mwa- mwatangutse iki kiganiro mwatanguye kubaza tabita mukamusoni amakuru y'i bujumbura Eh, biradutera agahinda iminsi yose iyo twumvise mu makuru havugwa abapfuye havugwa abatowe imibyimba ni ukuri abakenyezi aho turi twese umwe umwe wese ahari jewe ndazi n'ubutariko aravugira kuri iyo radiyo ndazi ko ako gahinda gafise nicyo gituma uno munsi rero twari twavuze tuti eh, twambare umwambaro wirabura ntituri tubuje mu ibarabara ngo tujye kwiyamamaza ariko ubu kubona wambaye umwambaro wi- wirabura araza kuvuga ati ujye ni wa mwambaro yambaye kugira yifatanye n'abandi abo bose bariko barabura ababo abo bakenyezi abo izo mfubyi ziriko zira- zirabura abavyeyi ni ukuri eh, ni- ni- nico ahanini uno munsi twavuze tuti reka abantu bose bamenye yuko hariho ubutumwa turiko turashikiriza ivyiyumviro mumaze gutorokanya by'abafasoni bahaba bagira urwo ruhara turabigaruka ko ariko eh, mu kanya turarondera abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika nabo nyene eh, badushikirize ivyiyumviro vyabo muri iki gihe turafise umunywanyi eh, albino muganga miriwe neza Mwiriwe.
Eh, murakomeye muratwumva mushikirize ikibazo canyu canke iciyumviro canyu Ego. Um, duga kwijambo nashaka ku- kuvuga kuri ico eh, cerekeye ivyo vy'abakenyezi nivyo abakenyezi dufite mu Burundi eh, nibo ba mbere bafise uruhara barafise uruhara rukomeye kugira ngo amahoro agaruke eh, kandi babikoze vyokunda nk'ubu bashobora kugira iki kintu ca mbere eh, cerekeye manifestation eh, basaba amahoro kandi uko bayasaba eh, yoboneka hama yavuze icerekeye ngo kwambara impuzu zirabura eh, eh, sindagishigikiye ahubwo nobatera yuko bo- bokwambara impuzu zera kuko impuzu zera zirafise ico zisigura impuzu zirabura urumva zirafise ico zisigura ntiwosaba amahoro hamusa uce wambara igishushanyo kuko wambaye izirabura urumva uba uri kurasaba eh, ibishushanyo ikindi nacyo kuri kuri ibyo byerekeye ah, amahoro ni uko eh, buganira bari gurupe kre hari ibyo bita gurupe kre gurupe kre ni abo bantu bafite ibibazo bibatandukanya eh, bagashyiramo eh, amashengero uko bari mu barafite ibinini byinshi boterera ariko atari ya mashengero afite aho ahengamye kuko ari amashengero eh, ari muri politike avana muri politike kuko amashengero ahagarara hagati na hagati Eh, eh, reka eh, madame aline mugire icyo muvuze ku bishikirijwe eh, nabo nyine bafunye politike nyine bari ba- bafite ibyo bapfa bariho abari mu burundi n'abatari mu burundi bakicarana ariko ntiwovuga ngo mugire ibiganiro by'abarundi bose bose kandi hariho abanyarucara abarimyi ubashyire mu byo bya politiki naho bibaraba mugabo hariho ikintu bita regurupe kre regurupe kre eh, mu biganiro kugira ngo umwanya ntutakare n'ibyo nagomba guterera mpaka reka duhe ijambo aline agire icyo bivuze ko uruhare rw'abafasoni mu kugira manifestation kugira ngo eh, barabe ko eh, reka amahoro yogaruka yavuze n'ikibazo gihambaye cyane rwose cy'uko ah, impuzu zirabura bak- bari bakwiye kwambara ahubwo impuzu zera ko zifite icyo ah, zisigura mu kanya na madame mabobori aragira icyo bivuze ko aline nagira mugire icyo muvuze ku byiyumviro bishyikirijwe n'umushinga ego ubwa mbere koko eh, ivyo yavuze vyanku eh, nibaza ko mbaje ifite abakenyezi kugira baje ku ko ari bo botera akamo mu bisanzwe abakenyezi mu- mumenyereye ko baba batekanye bi- baraba ibyo mu rugo cyangwa bakaja ku kazi mugabo bagatekana iyo umukenyezi arinze ahaguruka akaja mu ibarabara ku- kuvugira hejuru ni uko amazi aba yarenze ikom- inkombe kandi kenshi baraheza bakamwumviriza mugabo ku ibyo gutora impuzu nazo ab- uno munsi batoye izirabura barigeze kwambara izera mugabo ntitwovuga ngo tu- ngo turabe i- igituma bazitoye nimba uno munsi batoye kwambara izo zirabura akaba arizo bacaguye kuko bababaye ku mutima izera bya- ba- bya- twatevye turaruha kuzambara dushaka kwerekana umutima wacu ngene usa muri ino minsi Ni- nico bacaguye i- igiko- igihambaye ni uko biboneka mu kabyibuka uno munsi ko bahari- bari bafise ico bashaka kuvuga ibara naho bafatira itukura naho bafata uno munsi ryacaguwe n'iryo tuka- turyakira uko ntidushobora kuvuga ngo tuze ngo gucagura i- i- ibara umuntu yatoye si ico giko- gihambaye igihambaye ni uguhamagara tukavuga yuko ababyeyi turababaye turiko turabura ntidushobora kuguma tugenda gutya harageze ko ibintu bihagarara tugas- tuga- bagahagarika kwica abana bagahagarika gutwara abantu baka- tugasubira mu nzu zacu amas- ubu harageze ibintu nibihagarare tu- tusubire tuganire abaganira baganire kuvuga groupe cre nazo abazozicagura ni bande uwufise ico avuga baramwakira nibabona atawe aje kuvugira azosubira inyuma mugabo ntushobora kuvuga ngo ujya ndamukuyemo ubu umaze kuvyonona byose Ego, me- madame catherine mu kanya gatoya cyane rwose murafise icyo muvuga ko byashikirijwe n'umushingantahe cyane cyane ku byerekeye ibara ry'impuzu zo kwambarwa uyu munsi eka n'uruhara rw'abafasoni bogira mu kugarukana amahoro manifestation ni kimwe ibindi byo bari bihe madame catherine Ah, nti eh, eh, tu- tuvuze manifestasiyo yo kuja mu ibarabara eh, si ikintu coroshe muri ino minsi kuko hariho abibigeze kubigira simbona eh, murabona ingene vyahavuye bifatwa Eh, ariko nibaza yuko nibi byo kwambara impuzu zirabura erega ni manifestasiyo ni manifestasiyo ni ukwerekana eh, yuko hariho ubutumwa uri kuratanga kuko gutanga ubutumwa si ukuvuga gusa si ukuja gukoma induru gusa urashobora gu- gu- gu- gu- kwambara ikimenyetso cyerekana by'ukuri yuko hariho ubutumwa uri kuratanga hanyuma ibara naryo eh, ni nk'uko uwo mupfasoni turi ko- kumwe mu kiganiro bivuze eh, bivana n'igihe bivana ni- n'ukungene wumva umerewe ku mutima kuko ni- yabivuze igihe kimwe mu mu mpera z'umwaka uheze twarambaye impuzu zera turagira manifestation eh, batwara abakenyezi bava mu migambwe myinshi bava mu ma- mu- mu- mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike turi abakenyezi bava mu ma- mu- mu madini yose icyo gihe tw- n'ukuri twagiye mu ibarabara twambaye impuzu zera eh, kuko ni amahoro ntiyari bwatose kare ariko ubu uyu twahisemo izirabura kuko arizo zerekana umutima uma- umu- ubabaye Eh, mugabo kumbure ejo cyangwa hirya y'ejo eh, tubonye yuko ibintu byahindutse tuzosubira twambara izera twerekane yuko oh, icyo twaharaniye cyabonetse mugabo nibaza yuko ahanini i- igihambaye si umwambaro igihambaye ni ni- i- igihambaye si ibara igihambaye ni ubutumwa uba uri kuratanga
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise uwundi bunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika pascal bigirimana mwiriwe neza mahoro Eh, murakomeye mushikirize iciyumviro canyu eh, ikibazo ego bwa mbere mfise icyumviro nagomba kuvuga ko umukenyezi mu- muri kino gihe turimo afise by'ukuri uruhara ntangere mu guhagararira amahoro hamwe no mu kuyaharanira fatiye nko muri kahise hoho hariho umukenyezi novuga nti yagize uruhara runini nya rudasanzwe mu iteram- mu guhagararira igihugu uwo nawe yari eh, uwo bita riri ku mutima uwo yashoboye guhagararira igihugu igihe umwami yari akiri mutonya atashobora gutwara niwe yaciye ahagararira igihugu aba aragifata imbere y'uko umwami arindiriye ko umwami akura ariko rero ikindi nacyo eh, nagomba gushyikiriza ni uko abakenyezi b'iki gihe je mbona kubw'iwanjye ibyo bagira byinshi eh, byinshi ego ku ruhande rumwe ni byiza mugabo ikiboneka ni uko bari novuga ntibarimanitire barimanitire gute nk'ubu mbaye ndabye ijya tariki ya cumi na gatatu eh, rusama cya gihe haba kudeta barabonye ko abakenyezi mu bisanzwe ahya gihe bari bagize manifestation barabemerera mugabe inyuma yaho yabo hari hariho ikindi kintu cyateguwe ivyo rero bigaca biboneka ko by'ukuri bari bakwiye ahubwo kuraba icozanira neza gusumba ikindi mu kino gihugu ntibakurikire ntibaje inyuma y'ivyiyumviro bibagumura ariko baje inyuma bakurikire ivyiyumviro bifasha igihugu gutera imbere kugi- bifasha igihugu gutsimbatara mu mahoro egome eh, madame catherine mabobori eh, mumvuga iki ku bishikirijwe na pacel bigirimana
ajya kure cyane yavuze umupfasoni yitwarira ku mutima twese twaramwumvise muri kahise Burundi ariko ntitujye kure cyane nimu- nimwibuke eh, ko mu mirongo icyenda na gatatu umupfasoni wa merikiyori ndadaye yigeze gutera akamo akabwira abarundi bariko oh, bara- bara- ba- barica abandi ati uwushaka kumpoza nareke gusesa amaraso Eh, nki- nka- nk'icyo nicyerekana uruhara by'ukuri rw'umukenyezi kuko yarabonye ati ibi bintu ntibishobora kubandanya kandi nshobora nanjye kugira icyo mvuze Mwa- mwarumvise ko akamo yateye ari akamo ka- kahumuriza abantu bose kandi abantu bose ba- biruhukije ku- eh, ku mutima kuko bari ko barabona ko uburundi buri ko burajya habi Eh, hanyuma eh, ikindi nacyo ni uko eh, turabye mu minsi yahera ku- cyane cyane mfatiye ku ku kahise ka hasi nyene ko ibyabaye mu mirongo icyenda na gatatu n'ibyakurikiye abakenyezi n'ukuri baragiye hamwe baravuga ati uburundi ntibushobora gutabagurika tu- tu- turi ngaha bararengera imigambwe bararengera amoko baraja hamwe eh, ba- ba- baragira amashyirahamwe bahara- bahuriramwo kugira baharanire ama- amahoro abari mu makaritiye atandukanye murazi ko eh, hari habaye ukugabura kw'amakaritiye bivanye ku- bi- bivanye n'ubwoko umwe umwe wese yari arimwo ico gihe abava mu makaritiye atandukanye bahora bahura bakaganira bagafashanya ico umwe muri karitiye kanaka adashobora kuronka uwundi akakimuzanira gutyo gutyo jewe ndibuka mba mu ngagara tuvugana n'abakenyezi bari mu kamenge tugahurira ahantu kuri sitasiyo kwa bwanki neza bakatuzanira ibitoke natwe tukabazanira ibyo ba- ibyo bakeneye nk'ivyo ni vyerekana yuko abakenyezi bashobora kurengera ibyo barimwo mugabo bakagira ico bahuriyeko bose kibazanira ah, ah, am- amahoro hanyuma ibyo vyo kuvuga ati abakenyezi bari mwe- manipire eh, kumbure sinobiharira kuko turi mu migambwe turi mu mwo- moko tuva mu ntara umwe wese udatwawe n'amoko arashobora gutwarwa n'ubwo ni- ni- n'intara cyangwa agatwarwa eh, n'umugambwe ariko muri rusange je nibaza yuko iyo abakenyezi bagiye hamwe baraheza bakumvikana bakavuga rumwe Eh, hanyuma ibyo avuze by'uko oh, ashaka kwerekana ko abakenyezi bari manipire y'uko itariki cumi na zitatu rusama ngo hari ikintu cyari cyateguwe Eh, ni ukuri jewe sinibaza ko ntovugira bose kumbure sindi mu mutima w'umwe wese mugabo jewe ndazi neza ko ibyabaye kijya gihe ibyabaye kijya gihe abakenyezi bari ko baragira manifestation cyangwa abakenyezi muri rusange nta ruhara bari bafise ni ibintu bya byadu- bya- twaguyemwo twese byahuriranye mugabo sinovuga ngo abariko abari muri manifestation ngo bari hari ibyo bari bateguye bijya bijanye na kudeta numvise ko ari byo ashaka kuvuga kandi ico kintu kirababaza abakenyezi cane kubona hariho abakenyezi bariko baraturatura benshi barahunze eh, benshi barataye ingo zabo baratanye n'imiryango kubera eh, baguma bababwira bababwira ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo n'abapukiste ngo kubera bari muri manifestation ujya munsi ibyo Ego, me- rero birababaje cyane je- nibaza yuko abariko barabivuga kandi babikwiza hose kandi ba- bagerageza kubyitwaza kugira abaturatuze abakenyezi ndabasabye n'ukuri babihagarike kuko Ego, njyewe ndazi me- abakenyezi benshi je ngira imana n'iryo barabara sinari ndimo nta ntawovuga ngo yarabonye n'ifoto ryanjye mugabo umukenyezi wese azi yuko yari mwibara uwo munsi umutima uri hejuru benshi barahunze je hariho abo tuvugana ku- kuri whatsapp tuvugana ku matelefone ukabona by'ukuri ko bahagaritse umutima kubona bariko barazira ubusa egome eh, nk'uko babivuga mu kirundi ngo nta nyambo ibura agahonzi na madame eh, Catherine yabivuze ko muri rusange abafasoni bagiye hamwe bose usanga bafise bashire imbere inyungu z'igihugu ingu- inyungu z'abarundi ariko nk'uko babivuzwe ibintu bishobora gutuma abantu bigenza ukuntu gutandukanye ariko byinshi hari intara hari imigambwe madame aline ikintu cokorwa mu kanya gatoya cyane rwose ikintu cokorwa kugira ngo abafasoni bo mu ntara zose abafasoni bo mu mirwi yose eka amoko yose baje hamwe mu gihe cose babona ko amahoro ata eka a- atamahoro ari mu gihugu ikintu bakora kugira ngo baterere mu kuyagarukana n'ikihe eka batisunze izo zindi njyane n'ivyo bindi bibatandukanya ni- ntibi ikintu nari ko niyumvira mu mwanya ne- niyumvire ko umubyeyi wese ahari abo baza kwicana nabo barafise umuvye- umu- umu- umu- umumama wabo umubyeyi wabo nibababwira abo nyene bakiri hafi mu nzu babibutse ko gusesa amaraso y'uwundi ataho bigeza babagarukane mu ngo bababuze gukurikiza ayo majambo baba- bababwira yuko baja kwica umwana wa kanaka ngo yakoze ikintu twese turafise abana ababyeyi bose bo mu burundi ndabinginze hamagara abo bahungu banyu abo bana banyu bariko baja bashira mw'ibarabara kuja kwica bahagarika ubwo bwicanyi hama tudose- tudosora turonke ingene dushobora ku- ku- kuga- kugira ibiganiro vy'amahoro
ijwi ry'amerika ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iphone na samsung ni byiza pe ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe jya ku rubuga rwa interineti radiyo yacu akadomo komu urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite ntugire ikibazo noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira radiyo ijwi ry'amerika ni iyawe radiyo yacu
murikiye turi kumwe kandi nu- n'undi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika james nkeshimana eh, mwiriwe neza mwiriwe Eh, murafise icyiyumviro kibazo yego turafite ikibazo Twa- tu- twagomba duterere imbere yuko tubaza gatoya yego hama twagomba duterere hama ku byerekeye ibyo abavyeyi je kuri ku rugero mbona ku bavyeyi bakoresha amatwita tugiye kuraba mu burundi dusanga ari urugero rutoye cyane nagomba nibarize madame harine ukuntu abona urugero ruzoba ruserukiwe mu bakenyezi bo mu burundi mu guterera ivyo vyiyumviro cyangwa uzosanga ari baba bamama bo nganye mu gisagara ugasanga ivyiyumviro vy'aba by'abakenyezi ba ruguru usanga bidaserukiwe cyane ku rugero rushimishije cyangwa iyo baba bara ava yuko bumva ibyo baba barakoze ikigo bakagenda kumviriza ukuntu barira ba ruguru ibyo bi- biyumvira kugira bubake igihugu cyacu hanyuma ikindi kibazo tuvuga ni ikibazo cyerekeye n'ukuntu abakenyezi bobo mu kugira batanga icyiyumviro cyumvikana ni- ni uko baba baserukiwe bishimishije muri leta natugiye kuraba ubu ubu tubona yuko muri leta abakenyezi batarugero bafise kuko mvuga yuko bafata ija- ijambo rigashigikirwa kandi ikindi kibazo bafise ni ingorane yuko badashobora bobo guhagarikira icyo baba basinze bahaguma bakebaguzwa hirya no hino bigatuma badafata ingingo zemerwe cyane hama ikibazo mfise ni ikibazo cy'uko bavuze imyambaro bambara uno munsi ko imyambaro yirabura ibyo ni ukuri mbona yuko baba bariko barihenda kwambara umwambaro wirabura ukaguma muhira mbona yuko atansigo na kimwe cyotanga kuri imaji yo- y'abantu cyangwa baba babona mbona yuko bora ari ikindi kintu bofata kugira kugira tereka ikintu ikindi kintu bofata kirutirizaho kuri icyo hano ikindi kibazo mfise nagomba ndababaze urugero baza kubona ivyiyumviro vyabo biza guserukirwako bagiye kuraba ukuntu abakenyezi ivyiyumviro vyabo ukuntu biza kuba rungana hama ikindi nacyo nagomba se n'uwurangirizako nagomba ndababaze ikintu babona cyokorwa kugira ngo abakenyezi kugira abakenyezi bave mu bwoba bafise baba barimo hama ikindi nacyo nagomba ndangirize ko ni akahe kamo mwotera abakenyezi